father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàyọ̀ káyọ̀ o baba bless me o i no go change o try me make you see i no go get am money money ego ego àgbékánu kò go. money money ego ego ego òwò ọ̀yàlẹ̀ mi dákun mo bẹ̀ bless me bless me Papa. give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o oh, oh. money money money. make e add up baba. I don't want to see you, jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. oh, pé kó pọ̀, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó Have mercy on me and give me good life. E last me peace of mind. Every day I I dey grind, make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah. go. I think I know. and met this gentleman, a professor. This gentleman told him that um, he knew why we were out. We wanted to get support and sympathy for Nigeria and to explain the federal cause to the international community. And he explained that um, the international community was not particularly interested in Nigeria as such. All that people were interested in were our resources. And he even went further to say if we could get robots to exploit your resources for us to develop our economies, we wouldn't mind the whole lot of you being eliminated. But, he said, in the case of Nigeria, there is a difference. And the difference is that Nigerians are very hard-working and very intelligent. And they have got resources, most of which they know next to nothing about. If this country, Nigeria, with all these resources, both human and material, was to have an uninterrupted period of 20 years of peace and stability, it would be another Japan. Because these intelligent, hard-working Nigerians would come to know about their resources, they would use their intelligence and work hard and exploit those resources and develop their economy. A developing economy needs a market, he said. In our own case, you have no problem with the market. Your population is large enough to provide the market that you need. And even without that, the Nigerian market is the entire West African region and beyond. So you will have no problem with the market. Therefore, if you are given an uninterrupted period of 20 years of peace and stability, you would become another Japan, you would threaten our economy, you would be a thorn in our flesh. That was the view of this professor in 1967. And he therefore ended by saying that even after the Civil War, will not allow you to rest, will create one problem after another for you. Knowing this, therefore, I feel that in spite of our shortcomings, which I must admit we have, there is a kind of orchestrated campaign against Nigeria so that it may not emerge the economic giant that it, it, it is destined to be. hi my people i salute you now welcome now to um, inform me radio this morning this beautiful cold morning where <laughs> person suppose just um, take the day but uh, hmm, because of our assignment we get to leave our houses to meet for spaceship so that um, we go fit come talk to us with the burden wey dey for our heart concerning nigeria i know say some people go dey expect us to dey talk um, some kind kind things like that but no na for here na as the spirit leads na im we go take um, dey do do things you get wetin be the burden wey dey our heart this morning now we will talk about because it concern everybody we will see why it concern everybody because even the political uh, eh, buhaha wey dey go on right now na still part of the problem i know say my mega bros wey dey for street him dey always like to quote uh, the late uh, chief um, obafemi awolowo we dey see am say e dey come to pass. Our brothers and sisters within Africa dey get crisis. The political people wey suppose dey AU or um, which other uh, body ECOWAS and all of them wey suppose come together to see how they fit take proper solution to these things They dey quiet why they dey quiet na na this na still part of the problem but we need to focus on the family i those way they used to this station i sure say from time to time I go see say we always go back to focusing on the family focusing on the family because the family in im be the first institution if we fail as a family we fail our immediate communities and um, and uh, by extension we fail the state, we fail the country, we fail the continent, and then we fail the world. And above all, we fail God. We give us this earth for us to live, for us to maintain and live in. Everything good day. but thing we they do with am some people where they call themselves committee of 300 wey dey call themselves global uh, globalist wey dey call themselves uh, world economic forum whatever name that you have put a stop to the nonsense you are doing go and tell your master the devil say we don drive you comot we don drive una comot una leave us make we maintain the earth wey god give us we dey send una message this morning put a stop to it see am see I still say i dey talk softly softly now softly softly but if i raise my voice una go scatter <laughs> anyway my name now, na olayemi abi una country sister continent sister uh, which sister again what sister abi mm -hmm. but I'm not dey alone my beautiful sister there she just a shine uh, anyanya dey shine anyanya eh, <laughs> dey shake her head she dey and of course grassroots man see all those enjoyment wey you dey enjoy so mm. no forget my antelope mm-hmm. no forget my antelope <laughs> eh and ah, you know say this na snail season abeg no forget my snail for those wey no dey like these two things more na no vex na delicacies dey be for where we from come All right o <laughs> my pipo i salute una plenty plenty o oh. and eh, you know say anytime we come studio like this, our belle dey jollificate sake of say na time for us to rub minds together and uh, to actually see the way forward for we the indigenous people of this country my name na sandra ikekwa salutuna. bro hope monitoring spirit never start again o. Oh. no i i dey <laughs> hear you know the way the, the way she just take am slowly come calm because down. Because you know the, the, weather is cool, so everyone yeah. is calm. I did see that I did see that woman say she dey think of I didn't want to leave the house. I was afraid to be alone so you the way voice go down you, that makes you are not thinking me like that eh you are not <laughs> thinking no, me like that that no, I really want to nah, you, nah, know, you, oh. know, you know why mm-hmm. you know why why make you free reason am from that angle for you because I know you are closer to the place than any other thing so it can happen in it no wahala <laughs> hello ma okay go on i dey flex um, myself i dey flex you know say flexing is allowed ah oga yomo allowed hmm. eh? <laughs> flexing is allowed no cheating is not allowed hello <laughs> hello we no dey hear you again abeg give us tell us who you be who are you okay <laughs> yeah I as at eh, as at twelve o'clock eh, twelve twelve oh one this morning mm. or last night i was promoted to become an associate spaceship member and a grass router. Maybe <laughs> it was today. <laughs> you know. okay. You know, you know, you know spaceship um, had disappeared for some time now. So mm. they hmm. now promoted me to occupy the position of spaceship mm. until when spaceship will arrive mm. so that uh, spaceship cannot become vacant seat. We will not declare that seat vacant. No. Oh. So I was I was declared to go for associate spaceship member and a grass grassrooter. So today, a double qualification. Oh, but anyway, so, I did, uh, I did to that well. well. for yourself. We greet you too. Well, the, the, uh, the message when they inside the spaceship, they must send me shout. uh, from <laughs> <laughs> oh. everybody greet everybody this morning. My name is Adam and I do salute everybody. You know, it always make us be happy. Say, we thank God they don't make us sick today. The weather since um, um, midnight, uh, rain drop, and so it cool, and uh, you know the environment be like say somebody need to resume another duty of rest. But duty calls, and so no matter how it be, we must wake up to run around before we go take care of the rest part of it today. Um, we will look into the difference between political power and traditional power. Political power are power obtained from the people, and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a best right and is to be enforced by the people. Uh, I look so deeply into the activities of men on the surface of the earth I come discover say both the politicians and the other people when we they really they adore with every honesty, we they really respect the royal fathers. A lot of people always ascend the throne and assume office with the kind person when the person be not be the kind person when you, when the society expect him to be. What do I mean, I will explain. The Bible say, or the Holy Book say, in the book of Proverbs 23 verse 7 and 7 verse 23, no, the two passages were discussing almost the same thing. He say, as a man thinketh in his heart, so he is. Eat and drink, his says to you, that his heart is far from thee. Now, when a man's mind is different from what an intention, they different from waiting they speak. Waiting they speak, not the in be. Now waiting they think, nine be, because your thinking actually makes you. nine build your character and the attitude of the person that is seen physically. Because the real inner being will make you to be you be connected to your thinking. Now you go imagine when a, politi- a politician sees the situation say matter no go favor am he go use the word thuggery take scatter so that make they say they cancel during election when because of it must be me then how come when you dey see am in the aspect of the royal father playing such a role how you dey think say e be he is approaching royal issues from the political setting. Say, okay, I navigate my, this community to create a crisis in this other community so that they will come to me as the only option, then I will put my demands on the table. Meet with them, that crisis will stop. But I they tell us one thing. One, that throne, even if you ascend the throne, you are not a king from God. It is not a birthright to you. There is no power given by God. And therefore, this, the ancestors, when they originated with God, will stay far away from your throne. And you will discover it is lies the wrong head that always wears the crown. On easy lies the wrong head. On easy lies the wrong head that wears it. And so, we all beg this morning, this platform, for us to make amends of wrongs done in the society. And because of this, what will they try and look at today? They say, make every brother father ask, did I force myself on the people or they came for me? Is the access of well of the role I am playing in this society or I am forcing myself on the ancestors to accept me? Am I doing the bidding of the ancestors or I am doing my wish? If you do all this, and at the end, it is you, you, you that comes up in all because of greed, quest for power, selfish interest. Go write am there say, the terminal date is closer than the way you know it to be. And I won't beg every royal father when the ancestors and actually got to the throne as a result of birthright power given by God make you do everything possible to make sure God first in his dealings and the community next before yourself. What I mean is, being selfless does not really relegate you, but rather when you put God first and your people next, you will find that you are actually being placed before your people first. And so let us do all we can to make sure the royal throne is not subject to political influence and taking of the ground of force. That is not a part of the kingdom of God, suffering violent and suffering and violent taken by force. It is not a part of that quotation. Please, let's remove it from that angle. <laughs> My name now, Adiomo Akaoma, people I salute everybody this morning as I, all over the world as well they listen to us today. My good morning. All right. Um, thank you so much, my brother, for that um, definition wey you give us this morning um, my people Now they listen to us on inform me radio this morning and this now business and lifestyle program inform me with olayemi and co when uh, my brother the, when my brother they um, talk just now you know i just dey i did laugh i just they laugh and um, and i they wonder whether those wey they listen to us whether them them they hear us um, this morning whether the matter go touch them as if e they touch us but before we continue make uh, our oga kpatakpata of them all mr president mm-hmm. making salute us you know say we no we no go ever fit question am mm-hmm. since we give am so much responsibility mm-hmm. and im dey always take im responsibility mm-hmm. very serious so um, mr president sir <laughs> yeah, yeah. yeah, good morning everybody o sorry say i no fit join hey madam the father uh, manager process you are in the government welcome welcome <laughs> una no vex say i no fit join yesterday okay. yesterday assignment get as e be even even if i i understand where my madam dey for dey talk from but we we understand together. Uh, you no quick close for the meeting. Uh, no i no go meeting. okay. our government no government no dey do meeting. Uh, but if you do meeting you go pay allowance to sit down i no get uh, budget for that one so a virtual meeting we dey do. okay. for the end if e so important to you you will join us in the virtual so <laughs> you go pay for your data so go pay for you uh, because we no get again. my name na oga na good morning this morning. all right thank you thank you thank you okay so today. Yeah. we are focusing on the family again focusing on the family um, now na dey near the people pass anybody wey dey the rural area you are closer to the people than those in urban area. yes yes you are very correct yes. those in the rural area. Mm. they are closer to the people than those of us wey dey urban area. yes <laughs> <laughs> very funny ah ah ah i forgot to laugh <laughs> so and e get some experiences uh, wetin you dey try talk now e get experience wey you don experience now you know dey waka rural areas get some experiences wey we dey see get things wey we dey see wey dey make my heart i no know about una hmm. but when i see them and i hear some kind experiences we all dey for different platforms different social platforms e get some kind complaints wey dey come out especially for the rural area then i at ten d one uh, uh, online meeting i just stumble into the the um, this thing i come attend the meeting and wetin i dey discuss for there e touch me e touch me because i come i come try relate am with wetin um, wetin we don experience before wetin we dey experience and wetin some other people don still complain about before that the indigenous Nigerians are becoming slaves in their own country being used by their people and there is nothing um, wetin nothing where we as in uh, indigenous people they do to recapture to take back This pandemic wey go become epidemic hmm. No, e don already dey o but e go increase oga adeomo that's why i talk say when we start say e get eh, the late elder statesman chief um, oba um, awolowo sorry yes chief eh, obafemi awolowo obafemi awolowo say e get statement wey you dey always repeat say e make and we are seeing it come to pass but we need to nip it right now as families is everything still go back back to the family o oh? all this wahala still go back to the family so if there is a failure in the society it means the family failed the family system failed and for africa e get the kind family structure wey god give us wey we dey use before so called civilization come wey work for us and as we speak e still get people wey dey practice those family systems for the rural areas maybe dem few but e still dey my brothers and sisters yawa go gosungaso and parents wey dey clap for their children wey no wan straighten up na una yawa go gas pass o oh. you know i don I, there was a day i was thinking i say okay parents wey dey allow their children dey do all this kind of nonsense and we know say for the new nigeria nonsense no go continue by the time the law come happen to the children who wan take care of these parents They don't ever reason am like that before dem come become a burden on who on the society when e be say what the thing wey dem suppose do they no do am e come affect their children i no know e e bless i no dey my thinking this morning e e just get as e be because after some kind things wey i hear wey people go people dey die people children They die They no even know say their children die because they say will wan go work even as it was in the slavery time wey our brothers and sisters our fathers our mothers die wey they bury them or throw them into the sea it's still happening in nigeria as we speak it dey happen for nigeria as we speak and nobody is saying anything about it abeg make i give una give una time abeg make una talk put the thing dey <coughs> e dey affect me focus on the family what can we do na solution eh? we dey we dey always look for for um, for this okay. station. okay ma thank you very much ma i i think uh, thank god say no be one day and i believe um, if we must attend to this matter very critically and the way with profile solution I'm, I'm going to beg that the office should write it down say, even after tomorrow, the program should still continue next week because of the kind of things that need to be exposed on this matter. Uh, number one, the good make we understand say the family is actually the bedrock of the society. And because of that, if we don't get the family right, if we don't get all our uh, uh, uh family unit right, we will not get the society right. And once the society or once the community, for instance, is not right, it therefore means that the communities that are wrong, when they are more, making up the local government will have a wrong local government. And by extension, when more local government are wrongs in their society, you have a state that is wrong already. Because the bedrock of the country is actually the local government that makes up a combination of that makes up the state as we can be for the Nigeria setting. <clears throat> I want to tell a brief story in two minutes about an old woman that I am very close to right now. She does something when, and this morning she repeated it again, and I am like, I hold it, I hold it for her as a credit for learning from her. Not because she knows that I was learning, but because she had repeated that thing several in my presence and I keep keeping it for her. You know, she has grandchildren that are graduates. And the first thing she calls them as you are rounding up your educational program, they'll call you to say, I noticed one day, even when I had an accident that almost took my life, nobody in the family stole. We were very, my children were involved to make sure they trained each other in many jobs. And that was how your mother and your, your mother became a graduate today that is now using the money to sponsor you. So don't get involved with stealing that you call Yahoo. This is her statement, oh, I'm mm. quoting. Say, don't, if you do, don't bring the money to the house don't come home with it and don't ever bring any shirt you wear. Don't wear it into my house. By the grace of God, we will never be hungry. And so, but if you keep your hands clean, you too will never be hungry, irrespective of the situation around you. This morning again, you know, she often said this to her to her grandchildren in my presence. And now that they are graduates, they teach in private schools. One had the little issue that has to do with because he won't go do marriage. the schools asked the woman creator say, Are you the first to go and do I want you to be in school the very day she was, you were doing the traditional marriage. Now the man say, I have taken permission severally. And the boy, the man, the woman said, I sack you hmm. for that reason. And the old woman said, Don't worry, that means something is about to locate you. Hmm. hmm. Don't get involved with this business that is everywhere right now. You know, <coughs> what are we trying to say? And actually, when you see her grandchildren, they are becoming very different in reasoning, in everything, from all their friends that are around them. So, what I'm trying to say it is that it is the family unit that actually makes up the society that we are talking about when we discuss moral decadence. It's because the home is first destroyed. That is why the society it is bad um, a mother will sit down and tell a, a, a father and get angry with the father say na wetin dey invoke that person dey allow children get involved in why are you angry about your son being like this you know a mother celebrate if you go to church or go to mosque to do class visit that the son bought gak he bought corolla he built a house because he's involved he's a fraudster you can imagine a mother will be doing that every day now what i'm trying to look at here is that when it comes to education and we becoming slaves, there is a particular statement I listening to over and over. I quoted it some time ago and I'll go repeat them again today. When a space is left in the mind not occupied by the owner, another person will help to control, occupy that space and control the owner. I'll repeat myself. When a space is left in the mind of the owner, not occupied and not properly used, another person will help you occupy it and control the owner. What are we trying to say? Mm. The moment if, if somebody sees a, a porous nature of you, it takes advantage of it and it controls your life through it. And because of this, people are aware that the youth are calling education scam. in fact me no come out go because nobody sponsor me na him make me dey buy books dey read but i am saying because na the same rope tie me and you together so my <laughs> papa send me go sha na me con refuse to follow follow up after the one wey he pay for go on. <laughs> now after looking at the situation you find out that this mentality of education na scam school na scam but yet And the man who will not allow that language to act in his life, when they attain a position, they will be in the ceremony, they will welcome the person. Mm. Please take note of what I just said. I am not agreeing that school is a scam. The day I am giving my certificate of being a professor, when the people are welcoming me, the people who believe education is a scam will be in that, party. Be drinking and be telling me congratulations. And yet you said it's a scam when I am giving an appointment, they will be running to me, hey, eh, Chair, don't forget also, mm-hmm. and you said education is a scam. Mm-hmm. Are you not aware that the man that said that into you deceived you and tried to control you because you left your space for him to occupy for you? And so, uh, because of the timing, I would have wished that we should use 10, 10 minutes, but it's not going to be up to. I am saying today, the introductory part of my speech is that every parent who allow vacancy in his home, in her home, in the life of their children. There is a vacancy, and the parents are too busy for themselves to occupy the lives of their children in remodeling. Someone else is going to occupy it and help them to control the family. This is my take yet. Okay. I rest my. Uh, I rest your case already. you use your mic àbí o for now for now for now <laughs> uh-huh. uh, um, my president if you start today you we go share grace now i just quickly um, join my brother for junction where he dey wait for us uh, like wetin my brother talk so and wetin we dey discuss today the matter na true because uh, we first mention uh, urban migration say for rural area we discover say before before when when we dey grow up i know say young young people wey dey village dem dey go job dem go even carry farm themselves go job for other people dey do their farm dey do people farm just to raise money make dem take buy either book or enroll exam mm to make sure say they even get uniform school sandals to go secondary school because majority dey go primary school that time but after primary school to go secondary school dey be like to go college or they call am college to go college be like one big thing and when they hear say your pikin dey college na pride to your parents say yes my pikin dey for college and if e finish college e go go big school so everybody for the family dey work hard the father the mother everybody the produce wey dem go produce from farm wey dem go bring come house the father go sell am e go make sure say e fit gather money the pikin go still dey work hard follow im father go the farm put in effort e go go outside job just in case to support the father to make sure say yes im go school but now today the reverse na the case even papa mama go work hard to even say make dem even tell pikin say take go school e go tell you say e no dey go e no even dey stay village e mate no dey village i travel not too long go village i find out say most houses for village the the houses dey empty why because their children don migrate go city and the old ones wey dey house dem don expire dem don delete nobody to continue from there so the places just dey like that nobody and nothing dey go on They hardly dey even dey see youth now for village wetin dem come do for city no be school dem dey go their brother dey office dem wan go join am which office somebody when him father do agreement for make he learn work this wedding welder work the boy leave the work father don pay agreement money he leave the work he go join another of their relation wey he say he dey office when i see am i say ah you no dey learn your work again i no dey see you for that place wey you dey learn work again he say i dey learn i dey learn work for office i say you dey learn work for office wetin dem dey call office work office work na to carry press press press press phone do person yahoo yahoo play am for one night na dem dey call office work he say him dey learn work for office so you leave work when dem do agreement for you you go join somebody he say you dey office you dey learn work and ask me how many years the boy dey that boy is about sixteen years now you mm. go hmm. see so many mothers wen i know for community wey i dey many of dem don comot for husband house why their fifteen years old son build house hey you no ask your pikin which work im do wey e take buy lexus build house you no ask am the work wey e dey do somebody talk whether na eh, eh, leader for ghana na e talk that word say dem wey dey for dis place dem siddon we allow our children dem dey waka dey come dey waka dey go dem dey build big big houses dem dey buy big big cars whether dem think say dem wey dey there dem no know something or dem no get sense which abracadabra dey happen for somebody go just waka come somewhere then within six months e don blow meanwhile people wey work do retirement for thirty years dem no fit build the kind house wey di children dey build for six months dem no fit buy the kind motor wey di children dey buy parents no dey ask question dem go even come church like my brother talk come do thanksgiving say dem don pack go their house and when you check wetin the woman dey sell na garri she first dey sell for front of house dey do measurement go go buy bag of garri and na lapo money carry take buy that bag of garri twenty thousand naira wey he take dey trade but overnight the pikin wey he dey help am fed. dey escort am come go carry the garri put for junction e go go b house we no see am when e take go school we no see am when e take get appointment how much more say e come get the work we no see am when e even travel go obodo oyibo e no go anywhere korokoro just turn round like baba chair finish for inside one spot He just stop the chair come down He say e don build house im papa say make dem help im mama say make dem help am thank god and when the mother dey go he go leave the man throway am for junction go follow im pikin once dem reach the house wetin he go do dem go He go tell you say he and the papa no dey again go begin follow one man wey still get woman for house go dey follow the man buy am motor then e go dey carry am as im boy dey waka i no know na god na go help us because where this thing dey lead to <laughs> like that man talk say give them ten years say the next ten years say na mass make our place no come turn to make their place no come turn to cemetery no be our place. <sighs> okay una dey listen to us on informe radio this morning and dis na business and lifestyle program informe with olayemi and co we dey talk about the pandemic pandemic plan na plan e first be before e become eh, epidemic i no know una understand sha wey dey happen right now because we are not focusing on the family as it was oga Uh, oga mr presido abeg i know you get a lot of experiences and um, from the talk wey we dey talk now and the the chaos the wahala wey dey come eh abeg just let our people understand because the only thing be say for for the uh, disadvantage wey this thing dey bring there is an advantage for those who would take advantage of it even as we talk about person wey go wey dey uh, sign agreement for welding for mm. we don dey see am say uh, young boys no dey do mm. again so any person wey fit key in uh, um, so, sorry mr president sir um, please address address us <laughs> address uh, your citizen so that we can understand. Address today make an address Now you don't do that word address. na uh, uh yes na na address address us and then uh, yeah, when you address please address us. Lagos dey Abeokuta dey Ogun State dey. But you know why it's address because we dey address all the different addresses wey dey the country. Mm. To start with, um, I wan thank everybody and our listeners wey dey lis ten. You see all these uh, things wey we dey do and all this they tear, you know, and all these negative sides and the positive sides of them. I not blame the actors. We never blame the actors. The people were supposed stop them, they not stop them and then they family. Hmm. When your pikin don dey show symptom of wrong relationships by keeping wrong peer groups, wetin you as papa and mama do you know i lis ten to one talk one time na small girl eight years old talk am she say mama and papa una go see us dey do bad bad things una go say make dem leave us say we be small children e say una no expect us to dey responsible at that age if una no dey responsible to us as una dey grow we go come dey responsible for una so wetin we see today na the responsibility of irresponsibility on the side of the parents wey the children small hmm. how we dey see now how we go take solve am for me o oh, very simple ah very simple how we take solve am before now parents wey misbehave family know them. community know them because every community na combination of family and every local government na combination of community and every uh, state na combination of local government and every country na combination of different states as we speak wetin we call family values don dey almost eroded to the point eroded mean say e don vanish e don almost vanish to the extent say if you see children wey come from good home dem go dey shame to show the value wey dia parents teach them for public because many of the people wey dey public get wrong values and they don share am so evangelically they <laughs> dey more in number They don do their reason well well so to do bad na e, e dey sweet to do e dey sweet to do to do good dey hard to do but on the long term na e better path how you go say to do to do bad dey sweet bad no sweet na. na na na because you get the right value i dey talk from the perspective of the people dey do bad to do bad dey sweet make i give example to talk hey. like they had huh? you thief you thief meat from pot for instance who thief this meat say no be me o oh. and you feel convinced your parents say no be you They leave you They go go beat person wey no thief meat e, e e e no dey sweet e dey sweet Hmm. But see, what the motor before. All of a sudden, you drive the motor come out. Your man has to say, "Aye, mommy, that my mechanic where they learn that time. My guy just do me freedom. He give me motor. Ew. You know this sweet. It is sweet. <laughs> freedom. Travel. I tell you, I dey go city, go work. Una don hear from me for one year. Na why una don hear from me be this? I don come build house. Mommy, that dey do there dey pay me dey help me save the money as dem release the money to me na i beg i come i come build house e no dey sweet e dey sweet but you see parents wey know their left from their right no go enter that house in any case parents go report those children and i get proof to show i we still get organizations and families and community for nigeria today wey be say if your pikin do wetin you no dey sure you dey you dey suspect the pikin not say you don catch am o hmm. you dey suspect am the air of suspicion you go report am you never catch am you never catch mm. am mm. but the way e take dey waka this waka e go soon get the left na get e go soon get get boy mm. you go just quietly go report am so that before it go happen you go stop am na so we take and na so we take go but for us to sit down to say make una live there you know say na civilization i don hear that thing from many people mouth say you know say civilize hey man now they talk say this kind of civilization wey dey carry come make dey carry make dey carry am go back are you seeing the nonsense the nonsense that is coming out from the west now wey dey eh, call civilization. Eh, this so called civilization na na im put us where we dey and i no blame the civilization dem no force us do am o. Eh. i no i no blame dem at all i go tell you why i no blame dem. you see wetin mara nkekwa talk before for home you know why people dey migrate from village come town the purpose of migration from village come town na to get up work opportunity for for town and wetin be the idea so if i get work opportunity for town i must come back to village come use wetin dey teach me for town for village na so we take know so that time how we take dey do am um, christmas everybody go pack go village not to go chop am uh, and enjoy alone but brother wey go school for uk for london for us e dey call house hmm. brother wey go school for ibadan for village e dey call house that time we get twelve university for the country hmm. Brother, auntie sister relation go gather for your papa compound hmm. one person people no even get laugh for class but say e fit knowledge at all mm. we dey come e go come teach us wetin dem dey talk for college so that time when dem come dem go teach you how to speak english yes. how to wear cloth yes. dress how to sit down yes. how to write yes. but these days when children comot for village na to go do yahoo i wan advise parents if you suspect your pikin don't say you catch am o you suspect your pikin say hmm the way this boy dey go e no dey go class again e dey get first before now e dey get last e no dey stay house again if e stay house e no dey read na so phone e dey press e don dey speak long wrong wrong language you dey mad you dey craze your head no correct god go punish you e don dey talk all kind negative negative for mouth <laughs> and no be so you take train am report that pikin to church or to mosque if the church or the mosque or the traditional ruler or traditional institution no respond report them to police if police no respond report them to higher authorities i go give instance why i use all these ideas we still get reliable valueful churches mosque and traditional council this thing wey we dey go through you know why i carry enter religion now because traditional council don mess up if they if they no mess up we for no dey dis thing i go give an instance. Hmm. so dey na for culture dey now if you marry whether you be boy you be girl when you marry your papa your mama go call you go say my pikin no sleep with another man o oh. my pikin no sleep with another woman o oh. if you do am you know where we dey come from dem dey die o oh. e dey register for the pikin head even when he love when he go tell her i love you she go say i love you too when he go talk am he go remember air. It will cast love out of the mind because it comes from somewhere. Our traditional council, una gather people together, tell them any of our children for this community wey put hand for bad bad thing, You e know, come house. The one when one put hand for bad bad thing, he go sick, They go use sickness carry am come house, we go treat am for us. The one when when come back e no go live pass that day e go loss the reason i talk this thing be say if you look di country wey we dey na The kind of human beings wey we dey now na fake human beings dey hmm. valueless human beings person go election you know say wetin you do wrong you still do am then you come say go to court all this language na failure of values you see why hello hello okay monitoring spirit don carry am we no dey hear you again o oh. oga adeomo you dey there. i dey as soon as he tell dem say dem should go to court how dem no go go find am i i i just say i wan help am hold the world abeg no allow make dem no go go find am let dem go find am. na not even throw away her comot for dis thing okay abeg make you you uh, talk to her people give uh, advice to our people. oga adeoma abeg you need to re-emphasize as you dey waka comot the the the problem wey dey ground now na the beginning be this hmm. eh hmm. wey go escalate things um, things sweet now things sweet as people dey complain say country hard e sweet right now but wetin dey happen this pandemic on on uh, the destruction of the family unit eh oh. i dey i dey i dey you know uh, a few days ago you know this my spaceship this this spaceship right there—it's a sabi land for anywhere where i like oh, but the only thing be say since you no dey use tire you go just land and you go still take off again And then lis to one young man he don get money now has a very in fact he he gate the gate when he do for a house is about one point something million naira hmm. very very young of about twenty oh. something twenty something years so i mean if he too if he too old na twenty-one. Eh? yes if he too old na twenty-one now he has cars bikes they use any why they use only like but it he come dey use one language say eh, people go dey think now say i dey society i no dey oo i no know why no pikin gree stay the one wen i go born go die the one wen i born go die. okay uh, eh, that, oh, hold on bro just hold on. Okay. okay hello okay make i still talk or. make i make i gather add more round up before you come okay. conclude your report. you know you okay. what dey complain which means there is an eternal tears going on mm. you don chook hand enter somewhere o oh. mm. Hmm. the day that first down mm. but you don dey cry say pikin no stay because e dey see the end of the beginning mm. that I am gradually making a life that I may likely die without having any child that will mm. stay alive to inherit what I'm leaving behind. let, let us look at the situation right now. We get things when I will discuss tomorrow on this matter, but briefly, parents, parents, parents. Three times. There is a saying Wednesday, once you were a child, and later a man, and became a child. And then the boy will become the father mm. of will become the father of the father which implies say there is a point a father was supposed to get to for the children to start taking care of him. Yes. And that is why in our old in, in our in, our society, our fathers who lived before this period still tell you say it's an abomination for a father to bury his son. Mm. But I see a situation where parents will bury more of their children and they will still be alive looking for who to come and bury them later. That is one. Because you allow wrong things come into your family without correcting them. I see situations where, you know, there was a period in one community uh, very close to where you are right now, where you see more landladies than landlord. <laughs> then later, you discover that you got to the point we're having more, more, more friends to landladies than husbands. But certainly now, you are going to discover that you are having mother and son living in the same house and father is not there, like Madam Ikekwa said. Gradually, because we allow wrong things take into our family, into our society. I therefore want to beg today that everybody who is living now should think what will be the end of this project we are starting in this home? How is it going to be tomorrow? If I eventually grow old, what is going to what is it going to be like? A child who was never sent to school, an old man said in my presence, he said any child whose parents did not train owes no family any responsibility of caring for his parents. If you choose, if he choose to bring anything to you, because he struggled with his life to take stabilize himself, anything he bring for you, take it because he no owe you anything. And so the same thing it is in morals. When a child, you know, there was a period I went to state CID. I'm not, not the same as case I get. I just go there. I just stay. I see murders rushing. They arrest, they, this one, they, they arrest Mexican for courtesy. This one, they, they arrest and forget. This one, just, okay, just yesterday, I got a call. Somebody wanted me to help him contact the police station because he became, he got a big birthday. People go there, fight, shoot each other knife, keep a sign, run, come outside. Mm-hmm now tell am say i no dey the state where you for dey come here the state where i dey now my ship just land for another place o and i'm not returning until next month ending guy say okay no vex so everything you left unprepared for everything you left unrepaired will be the problem you carry as a parent tomorrow hmm. so prepare today to to recreate your children so that you will not be running around solving problem tomorrow. Okay. I have somebody who was busy raising children to be thugs, but he cried the day he died, and oh. he never knew they were not going to help him beat hmm. his brother. Okay. Be oh. hmm. helping him to cry on daily basis. Mm-hmm. My people, wake up this today because the thugs talk say the day when pikin wake up na that time na be good morning wake up and repair your family so that you will stop solving problem tomorrow abiyanse mu akawa salute ma ma well done o. Oh. okay oga okay. um, eh, mr presido sharp sharp sharp sharp round up. so so um, so wait so after wetin oga adeoma and my sister uh, my madam talk be say uh, get one oyibo language wey dem dey call slogan uh, for Africa, side dem dey call am adage uh, they say where law no dey offence all dey dey if wrong values na offense e mean say we get law wey go regulate wrong values if children naturally because the way god say make children naturally children mind dey full of foolishness na law dey correct that foolishness so if the law dey then go use the law say correct am and every family get their law every community get their law i wan call on the traditional council i use am because all communities in nigeria and in africa first no god through their culture before they know god wey oyibo man bring no no mix two together na god o oh, i agree we first dey fear the culture before we fear the oyibo wey bring us come so the law of the land na dey govern our actions and inactions e therefore mean say we no go sit down say god go help us god don help us since na we no wan help ourselves hmm. there is a law that guides community traditional rulers across nigeria make una hear because every time i like to talk to una why una be our papa dem <laughs> but when I lose guard e dey affect all of us where una dey when boys dey do yahoo parents complain to you at different times una no answer because una children too don dey do the yahoo too so how you wan take use the gun wey you take dey shoot bad person take shoot good pikin you go find another way to paint the bad pikin make e be like say e good small you no go say e bad finish so i wan call our traditional leaders i beg you people in the name of the god you serve on your throne you wan stay long the god wey keep you there He no wan make you under your reign make bad bad things dey happen use the laws of the land to stop this nonsense wey dey go on in our community small children twelve years thirteen years dem no dey go school again dem go say adult say adult i go pay you your salary for ten years who you be if the traditional leaders no do am these children go still call palace one day lock am inside palace insult am no even set the palace ablaze small small police government don dey do am o small small area boys don dey do am o for news we dey see am o traditional rulers you are not exempted none of una free this wahala dey go first deal with una first before dem even see us. top to bottom. because na na the same village no be threat na the truth i dey talk so make una use the tool wey god give una take stand for una community say henceforth any pikin wey put hand for wahala if you die make dem no carry dead body come village if dem by park carry body come village as dem wan put the body for ground the, the body go disappear parents need to know even for bible e dey quran e dey we no dey tolerate nonsense and this thing wey i tell you even the christian and the muslim dem support am because na im make many children wey dey misbehave dey go say carry am go village because dem believe say village go correct the nonsense wey dey do today your pikin is the eh, only carry am go abroad. okay ooo eh, mm. so abeg i don stand up for us. i wan beg our traditional leaders make we go back to the drawing board call elders together e no matter whether the elders figure they do bad or they do good make we get our community back na after on that ground we go fit get our families back you go see children parents go dey call their children say they don bring love for our village abeg o oh, mo na behave na no behave na go die o oh. when this thing happen once or twice everybody go correct itself. Mm. So my name na Oga Moses. I wish I fit talk for this matter before. So we hear from ourselves again o. Oh. Mm. No be remember this thing now for our betterment. As the country better, all of us go better. Una good morning once again. All right, thank you. Well, thank my you. people, now don't hear what we talk this morning o. Oh. Dey say na wetin person comot eye na im mate do pass out. una go hear from us again tomorrow my name na sandra ekekwasalutu. Mm, na dey lis ten to us on inform radio this morning and this na business and lifestyle program inform me with olayemi and co yes. A, a pandemic don become pandemic and if we no nib am now no be small wahala dey front dey wait for all of us but like we know say revelation dey come for redemption so make all of us dey on guard to help one another to secure our communities the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the ones wey dey plan ahead dey wait for una my name na olayemi i salute una.